hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people today video about prof banji akintoye my people no be small thing hmm. my people news reach our side say prof banji don't run off for us. wey be saying don't come off for nigeria because of waiting happen wey be see the talk nigeria government dey after prof banji Akintoye after they don't arrest Sunday Igboho. And now now, Prof Banji dey let people they understand say he only go there to Cotonou to go stay because of say Sunday Igboho say Sunday Igboho na better person. Sunday Igboho no be who if he live for Cotonou like that make he just the pass through stress all alone. Say he go dey for that Cotonou till they release Sunday Igboho say he no go fit comot for kotonu if dem no release sunday igboho say because sunday igboho na person wey be say e stand for yoruba pipo and if anyone no even go say dem wan go see sunday igboho say he wey be say he and sunday igboho na im gada dey join out together dey do dis oduduwa matter. He no go fit just leave sunday igboho make only enjoy suffer. I say because he know say many yoruba agitators wey be say dem dey talk say if dem arrest sunday igboho na so dem go do dis one many of them no take any step He say now im make him go to dat cotonou but people they let us understand say no Now because say many people don't go find some eh, prof banji for house wey be say they no meet prof banji and prof banji cause he say people wey dey the house come dey let and they no say they don't find prof banji come o oh. say all oh, prof banji step now they come the guide do oh. no be small tin o say dem day after prof banji say the thing where they won't do prof banji they won't see arrest am just the way they arrest um sunday igboho agitators When we see they will come they run from one court to another. He say now now prof banji now no let people know say he come comot for us, escape come comot for us because of waiting there for Grant. say he come comot for us because of say making just go there until they release sunday igboho before he go come comot for benin republic say no go come comot for benin republic until they release sunday igboho giver." make sunday igboho dey go wherever e wan go make dem let sunday igboho free comot for where e dey but still now na nigeria government na come dey after prof banji come dey look for prof banji say dem wan arrest am say because if they arrest sunday igboho dem no see arrest prof banji na im be say some yoruba agitators go still dey gather underground wey be say dem go still dey do dis oduduwa matter wey dem dey do no going back say they go see. They think about how to still continue with this Oduduwa so for that reason now the day after Prof Banji to know wetin make Prof Banji decided to talk say no Yoruba people must stand on their own Oduduwa people must go on their own because we no come know wetin This Nigeria government defined for people body now they don't arrest Yoruba agitators the judge say make they leave dem uh, eh, release them, make they bail them. say make dem they go but on one condition and now every day na the dss people dey add join the condition so my people now dem wan come enter prof banji akintoye o make dem arrest prof banji akintoye to come let the people now come dey run from one court to another dey carry lawyer dey fight for prof banji so that dem go come still forget the case of all these uh, agitators wey be say dem arrest so this kind thing eh e never reach to arrest eh, person wey be say i no know why your wey be say dem just decided to talk say dem wan arrest prof banji because prof banji na dem talk say im mind no reach ground e dey move from one place to another to even sleep in own house na na problem and i pray say wetin dem do to sunday go as make dem no go do to am because this nigeria eh, government this dss people now dem con dey do as if say na dem get power pass for the whole nigeria both the one wey oga bubu send them, and the one wey oga bubu no send them. o based on say na the fulani na dem dey on top na dem dey rule anything wey be say come out from southwest or southeast dem go go against am but if to say na dem dem no dey go and eh, the fulani people the north side dem no dey go against am so people really dey wonder say wetin prof banji do shey because prof banji come still dey insist say insist say dem must must collect dis oduduwa say dem must collect dia oduduwa na im make now dem come dey after prof banji now prof banji now dem say e don go to benin republic don go to kotonu go there go dey stay wey be say no even talk about how to come back to nigeria again because e know say as dey arrest sunday gboo agitators wey be say sunday gboo too upon say sunday gboo wan try to comot from benin republic travel go eh, germany dem still dey after sunday gboo dem come see whole sunday gboo for there so a lot of people eh, um, many believe say if prof banji de kotonu they believe say no matter how the arrest one be you no go feel worse like nigeria arrest like like say you no go feel fit uh, eh, worse like nigeria arrest like like because nigeria own anything will make them all and I be say hey, eh, the matter go go out pass the agitators will be say dem dey waka up and down wey be say one month don't knack pass meet them for inside that dss custody and they never still release them. So the DSS people need to take an easy. They say they want uh, people they talk say they want Oduduwa nation. They want Oduduwa nation. No be saying these people don't permit anybody. But when they try to arrest them to close their mouth, they scatter their property, come make people wey get they sleep outside, they run from one place to another. All the name of say they want freedom, say that they fight for their people, Then they talk say enough is enough, make Fulani no They permit them again. Now this uh, dss people go come talk say they wan dey arrest people they put them for inside prison just because they come outside to come speak about oduduwa nation so this kind of things no make sense at all because people how people go just there for inside country they go see wetin no good for them the way they kill their people dem no go fit speak about it dem no fit come outside to talk about it anybody wey talk about you wey dey live for nigeria they go start to dey arrest them. so prof banjina come turn to who they run comot for im own house run go benin republic come go stay say e come go benin republic come go stay there say until dem release sunday go go where he wan go before he go fit waka on e own and people dey talk say no he only use sunday go own take make excuse say e himself dey try to protect himself because e dey feel say he no dey safe if e dey house because nothing the dss people no fit do dem fit just come midnight now just come there wey be say dem just do wetin dem do to sunday go house so it's good the way prof banje also dey very very careful dey very very wise because if the dss people dey go people as house no dey tell person the day wey they dey go they go just go the day wey be say people no even expect and then they go with information and many people wey dey give this dss people information na person wey dey close to them wey be say still dey close to these people wey dem wan arrest so this prof banji too e need to be careful of im movement because the people wey be say the GSS people they work with If you be person wey be say e near am so my people as i come across this news wey i hear this news na tosi make i carry to come share am with una make una let me know Waiting on a thing for the comment section and if una never subscribe make una subscribe una bye bye till i come on our way next time bye guys see you guys in my next video bye guys